Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradiyo ijwi rya amerika muri kumwe na federica nkundikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga abarundi bahurikiye imigambwe itandukanye hamwe n'abahurikiye mu mashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike bagize imisi bashikiriza ivyiyumviro vyabo ku bijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu burundi hamwe no kuvyerekeye imigambi n'ingingo vyofatwa kugira ngo ayo matora azobe mwituze maze mu burundi haboneke amahoro umutekano hamwe n'iterambere birama mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi eh, twatumiye umutegetsi yanonosoye politike y'uburundi kandi yigeze no kuba umukuru w'igihugu muri iki gihe ah, akaba ari umukenguzamateka uyu nawe ni perezida silvestre ntibantunganya muri iki gihe kiganiro rero turamusaba ace hirya no hino bimwe mu bibazo nkoramutima biriko birashikirizwa n'abarundi batandukanye barimwo abarundi bamaze imyaka irenga ine mu buhungiro muriwe neza perezida ntibantunganya Eh, perezida wa- ndabumva Ah, muratwumva
ibyo bivuga nabi cyane rwose ndabumva neza Eh, kuri telefone yanjye nge bari hiyo reka mbaze abo turi kumwe mu vyuma ngaha turabe ingene boyihingura kugira ngo akumve neza Ijwi- mwebwe ijwi rya- ryanyu rishitsino rirajwangarara
reka mbaze abo turi kumwe twumve ingene bogira bogira ubuhinga kugira ngo tubumve neza Eh, mu kanya reka turasubira guhamagara perezida silvestre ntibantunganye ko telefone ntiriko ivuga neza ariko ibintu tuyaga cyane biza kuba ivyerekeye ivyiyumviro biriko birashikirizwa n'abanyapolitiki batandukanye eka barimwo n'urunani senarede eka abanyapolitiki batandukanye abahurikiye mu mashirahamwe adahanira inyungu za politike abo bose nibaza ko ah, bagize iminsi bashikiriza ivyiyumviro bijanye n'amatora cane cane bikaba bijanye kandi n'ukuntu mu burundi hoboneka amahoro n'ituze birama ah, ntibibe nk'uko vyamye biba igihe cose hegereje amatora mu bihumbi bibiri na cumi eka mu bihumbi bibiri na gatanu eka no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo rero ni ibintu ah, abanyapolitike benshi baguma bagarukako aha two kwibutsa ko no mu minsi iheze ah, umukuru urunani senareda uh, dr jean minani nawe nyine yatangaje ko ah, eka uh, urunani arongoye witeguriye eh, gutahuka Ah, nk'uko rero twashaka kubibaza umunyapolitike eh, w'inararibonye mu burundi perezida silvestre ntibantunganya nashaka kubwa mbere na mbere mutubwire eh, ku vyerekeye ivyatangajwe n'urunani ukuntu mwavyakiriye urunani senarede eh, ruherutse gutangaza ko rwiteguriye gutahuka mu burundi eh, mu gihe eh, let- na leta y'u burundi eka yobaha ah, ikiganiro canke ibiganiro eh, perezida ntibantunganya iyo nkuru mwayakiriye gute
jewe mu buzima bwanje bwa politike ndemera yuko mu bintu bimwe si byose ariko biranga demokarasi harimwo uko abenegihugu bagira uburenganzira bwo gutora iyo ugiye gutora rero uko nyine iryo rivuga ritomora ni uko ugiye guhitamwo ukaba ufite n'uburenganzira ubushobozi bwo guhitamo muri byinshi canke muri benshi hagize rero nko muri aya matora avugwa mu burundi yegereje abagira bati natwe naho twari twavuze yuko tutazoyazamwo tuzoyajamwo urumva haragira ico vyunguye muri demokarasi bifatiye kuri ivyo vyo gutora nayo ku bindi imvo zabatumye ubwabo zije nozisigura nibo bazi neza imvo n'imvano yayibatumye mugabo icyo nkubwiye ni uko izo batutsi matora byotuma haba abantu benshi bahiganwa hanyuma abarundi bakagira uburyo bwo gutora uwo bashimye muri bo eh, kiretse gusa bibaye ugasanga amatora adateguwe neza ku buryo nyene abarundi bashobora kwitorera kandi uko batoye bikaba arivyo bisohoka eh, mu biharuro bitangwa inyuma y'uko ayo matora yabaye hari abarundi batari bake bavuga ko ah, bihweje ivyatangajwe nunani senarede eka n'ivyo uyu mu- uyu- urwo runani rwari rutangaza mu ntango babona ko urwo runani rworoheje imvugo namwe niko mubibona
erega nkuko nabikubwiye umunyepolitike wese arafise uburyo agira ati ndagira politike hariho abo uyu munsi usanga kubona umengo baradadaza hanyuma ugasanga hagize igihinduka kiba ikiborohereza cyangwa ikibagora ugasanga barashoboye guh- guhindura intumbero eh, mugabo igihambaye ni uko bashobora kwemeza abakurikirana na cane cane abo politike y'u Burundi iraba ni ukuvuga bene Burundi yuko guhindura intumbero itafise izindi siguro Eh, gutaha rero bwa mbere ho ni uburenganzira bwabo kuko n'abarundi barafite uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyabo mugabo urumva bagize ati tugiye gutaha tuje mu matora birumvikana ko hirya no hino hagira abantu bagenda bavuga uku canke kuriya eh, kubera kuko iyo ntumbero nshasha usanga hashobora kuba abatayumva canke abandi bakayumva mugabo ntibabure nabo nyene akangondongono nk'uko mubizi urwo runani rwarasabye ko hoba eka ibintu bimeze nk'ibiganiro leta yobaha ibiganiro ariko mu nyishu leta y'uburundi yatanze yavuze ko abo barundi nk'uko mubivuze ari abarundi nk'abandi bashobora gutahuka igihe bashakiye ariko idateganya kugira ibiganiro iyo nyishu ya leta yoyo yakiriye gute
Eh, biva ku kugendeye umuntu abona kuganira buriya iyo mugiye guhiganwa ubwa mbere wo guhiganwa ni ukuganira ni ukuganira mufise uwo mugira muti ivyo tuvuga byose uwo uzoca urubanza ni naka aho naho uwuca urubanza si uwundi niba abarundi bo bene gihugu eh, mugabo kandi iyo ugiye guhiganwa ni nkenerwa yuko muhiganwa mufashwe kumwe Eh, buriya imigwi ibiri igiye guhiganwa ku kibuga cy'umupira eh, ni ngombwa ko haba amabwirizwa bagenda bakurikiza iyo ushaka ko bahiganwa neza rero ayo mabwirizwa aba ari amabwirizwa yashinzwe atakuraba nkunzi hanyuma kandi iyo ushatse kumuhiganwa haba hari kandi n'abahagararira uwo mupira kandi bakaba batagize aho begamiye ico kirakenewe iyo ugiye guhiganwa kandi eh, ni ngombwa yuko umwe atoshiramwo uburyo burengeye eh, uravye ubw'uwundi havuga mu vy'amatora urabona ngiyo mu bihugu vy'iwanyu ngizo za amerika murandavyoba no mu bufaransa usanga hari ivyo bagenda bavuga bati ego umuntu azokoresha uburyo mugabo azokoreka niyo bwavuye kandi hariho uburyo adashobora kurenza urumva rero hariho amabwirizwa hariho amategeko aba agenga amatora hasi mvuze ugushiraho abagenda bahagararira ayo matora muri wa mugwi wigenga ujejwe gutegura amatora haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rw'amakomine ugasanga rero nabo nyine abo bantu barimwo bateza kuba ari abantu bavuye mu mice yose nari ngiye kuvuga ngo ihumuriza abahiganwa bose ikabizeza yuko amahiganwa azoba kurunganwe
hari abantu bavuga ko muri iki gihe bihweje imvugo ya leta y'u Burundi ikaba kihweza n'imvugo y'urunani senarede eka n'abandi banyapolitike babona ko impande zose zataye umwanya haheze imyaka miro ine imvugo nk'iyo itari bwaboneke namwe mubona ko bashobora kuba barataye umwanya
reka tureke kuza twaduterana amajambo kuko kenshi hari usanga ndavuga gutyo batarabye neza icyatumye abafashe iyo ngingo bayifata birashobora kuba nuko abo bantu bafashe iyo ngingo barisiguye mugabo kandi jembo urabona umengo muri politiki y'u Burundi hariho abantu bafise ururimi rworohererwa iyo ruvuga abandi mugabo nturabe nabo icyo bari barakora naho muri senarede urazi ko hariho abavuga gutyo mu minsi iheze bakavuga bati umuntu wese yahora ngaha agiye i bujumbura agiye hehe aba ari umuhemu mugabo ngira ngo ubu barabona yuko atari ibyo kuri ubu ko ari bo babigize ariko jewe saho nshyira ikibazo ikibazo ndagishyira ahubwo ku kugene abarundi bo bene kino gihugu cyacu na twebwe turimwo twe tugira politiki botegera neza ingene amatora yegereje ari amatora ateza kwiyumvirwa neza agategurwa neza kuko n'amatora azotuma uburundi butera intambwe ugiye kuraba iyo bwavuye aho bugeze niyo butegezwa kuja ndakunda kubisigura n'ejo bundi narabisiguye byo ko ndabyumva ugiye kuraba abantu bari hejuru mu nzego z'igihugu abari hejuru mu nzego z'imigambwe abari hejuru mu nzego z'amashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibibanza bya politike abari hejuru no mu mwuga wo kumenyesha amakuru ahatari hake abari hejuru mu mashengero hejuru mu bintu byinshi bya kino gihugu usanga ari abantu bafite imyaka iri n'iburiburi yegereje imyaka mirongo itanu bakiri bato cyane yego bakiri bato wagenda ukaraba ugasanga n'abantu batanguye kujya muri ibyo bintu mu myaka y'igihumbi kimwe na mirongo icyenda mbere igenda akunda gutangurira mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana icyenda mirongo inani n'indwi uca usanga rero ari abantu baciye mu nzira zarangira za ngorane yo gucacamwo muri iriya myaka rero ugasanga arashobora kuba no muri bo abafise uruhara muri iya byagoranye muri iya myaka haba iz'inteka n'imarangara haba ibyabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda icenda na rimwe mbere n'icenda na kabiri hasi mvuze ibyabaye mu mirongo icenda na gatatu aho perezida mikiro ndade yagandagurwa hamwe na bamwe bari bafatanije ukaraba ubwishingi bwakurikiye ukaraba intambara yakurikiye ugasanga rero abo ubu muri izo nzego nakubwiye haba mu nzego z'igihugu haba mu migambwe haba mu mashyirahamwe n'aya hirya no hino ugasanga nibo bari hejuru mugabo wamanuka hasi rero ugasanga ubu uhatanguye kujya ahabona ugwaruka bamwe baravuze rero ugwaruka ugwaruka atana kimwe mvuze nongere nsubiremo atana kimwe usanga rwagirizwa cyangwa rwiyagiriza muri byabaye muri iyo myaka ari nacyo gituma abantu bakwiye kureka kuvuga mu kivunga
nta kuvuga mu kivunga icyo gituma jya mvuga ni aya matora arabayategura arabazo yajamwo ari n'abarundi na bene Burundi cyane cyane bategezwa kubona rero ico gihe uburundi bugezemwo ubu abo abo abo nkubwiye umwana w'imyaka cumi n'umunani nako si umwana adaturwa kuko ntibazotora yavutse ryari yavutse mu bihumbi bibiri na kabiri umwaka umwe inyuma y'amasezerano yarusha yavutse umwaka umwe hasigaye umwaka umwe kugira ngo habe amasezerano yo guhagarika intambara urumva rero iby'intambara ndakubwiye bya kera kuva mirongo inani n'indwi ntubimubaze erega urashobora no kuduga gushika ku myaka mirongo itatu n'itanu uza afite imyaka mirongo itatu n'itanu mu myaka y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu mwaka uza yavutse ryari yavutse mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo ine na gatanu muri ntega n'amarangara twatanguriye ko yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka itanu igihe kuko hari ibintu byinshi batazi imyaka ingahe yari afite imyaka umunani urumva abo bose rero nuvuga ko ari uburundi bushasha buriko buraduga nicyo gituma rero tuza gutegura ku buryo abo barundi bagenda bagira ama- bagira amabanga akomeye nabo nyene mbere bakayiha ko urumva muri bo kuva ku myaka cumi n'umunani baratora wagenda ukaraba kuva ku myaka mirongo ibiri n'itanu barashobora kwitoza barashobora kwitoza kugira ngo babe abahanuzi mu makomine Yego, me- barashobora kwitoza kugira ngo babe mbere n'abadepite kuko ya myaka ya myaka amabwirizwa yaka ategekanya mirongo ibiri n'itanu barayifise kugira ngo bashobore kwitoza urumva rero ko ari igihe gihambaye cyane muri mu buzima bwa kino gihugu twese tuza kumenya tukaraba tukitegurira neza kugira ngo ntituzote igihe aho gufata ingingo zikomeye cyane Ibihuta Aha mbere huta.
nitwe ndabwira n'abarundi bo bene igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na enoke mwiriwe neza
Eh, ndakumva muri higa enoke
amahoro amahoro muri hehe
ndabumva neza umurwayi w'abaparazite parazite ukuntu yegomeye duga ku ijambo rero mubaze ikibazo nimwaba mufise ikibazo canke iciyumviro turi kumwe na perezida silvestre ntibantunganya yahoze yarongoye uburundi tukaba turiko tuvuga cane cane ku Amahoro.
bishikirizwa n'abanyapolitiki amahoro batandukanye mutumire Eh, duga ku ijambo
ego reka ndamanuke kwanza umutumire hama ibingira ingirwe ko direct yego
senarede yavuye mu burundi muri 2015 umengo bahunze ariko rero uno munsi bakeneye gutaha kandi mu gutaha kwabo bakeneye kuja mu matora bakeneye gutsinda eske bazotsinda gute hariho abatangiye gutegura amatora depuis 2015 gushika uno munsi muri 2019 hoho senarede izokurikana imigambi yayo ico ni ca mbere ca kabiri icatumye bahunga eske coba caraheze uno munsi baba baje mu burundi gukina politike kugira ngo batsinde amatora gusa canke baze baje gukemura bya bibazo vyoba vya- vyoba vyaratumye bahunga hoho nimba hariyo abantu ba- muri bo bagirizwa ivyaha vya demirikeza ko bazoba baje bemeye gushika bashi- gushikira ubutungane kugira ngo ubutungane bukore akazi kabwo nivyo vyari ibibazo vyanje murakoze murakoze enoke turi kumwe n'umushinga na perezida silvestre ntibantunganya ibibazo mubajije n'ibibazo vyo kwishurwa cane cane n'uri- hu- n'uhurikiye mu runani senarede ariko turaza kumuha akanya agira ico abivuze ko naho ivyo bibazo bitamuraba cane rwose imbere yaho ariko reka tubanze duhe ijambo ndikumana
mwiriwe neza mwiriwe ndikumana muri hega ndikumana
ya mwiriwe kwa senda mahoro duga ku ijambo ikibazo c'iyumviro
Eh, ijambo niko nyene numva umutumire wa senarede atabaye hafi yego nibwo nari kubaza ibibazo birebire muga n'ubundi sinova ku murongo atase mvuze ku byerekeye ibiri hano mu gihugu c'u Burundi yego
Em, turamaze kubona neza yuko nk'umugambi wari umaze iminsi uri ngaha mu gihugu umugambi wa senebenge urongowe na gatogwasa turamaze kubona itotezwa ryawo barafungwa bamwe abandi bakicwa abo n'abasanzwe bari mu gihugu mbe abo basenarede bo bari hariya bazi ko baje guhindura iki muri politike y'uburundi senarede imaze imyaka irenga kuri i- i- ine ingana kuri ine iri inyuma y'igihugu ubu nyine mu mwaka umwe bipfuje kuza kugira ngo bareke ubuhindura mu gihugu barabona neza ko bizaborohera ikibazo cyane cyane ikibazo kiranje Murak- murakoze Bakumvi.
murakoze Ba- ndikumana n'ubundi n'ikibazo ah, ndikumana baje n'ikibazo cyo kwishura senarede ariko nk'uko twabivuze mu ntango twatumiye umuntu yanonosoye politike mu burundi ayizi cyane rwose eh, bivuga rero ko ashobora kugira icyo avuze kuri ibyo bibazo bishikijwe n'abashinga henoke na ndikumana reka tumuhe ijambo perezida ntibantunganye
Eh, murakoze kandi nabo bayivuze ibibazo byinshi babajije iyo haba nyene muri izo ndongozi za senarede urimwo akavyishura tukavyumva mugabo hari ikintu tutavuze reka buriya mbe senarede ubu u ni iki ninde Eh, ugiye kuraba koko nk'uko abantu babivuze eh, uko yatanguye n'aho igeze ubu u urazi yuko mu myaka iheze habaye ingorane nyinshi zatumye mbere bagenda bacanamwo ni ibintu mwagiye munashikiriza mu kumenyesha amakuru aha rero kuri ubu byari kuba byiza mbere umuntu amenye neza ati mbega abo bavuga ko bazotaha ni bande icyo ni icya mbere icya kabiri mbe barashobora gutsinda ibyo ni ukubirekera abenegihugu kuko ijambo rya nyuma ni iry'abarundi nibabashima bazobatora nibashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwitoze batabashimye naho bazokwemera byateguwe neza aho intahe yagiye hanyuma uwo yabaje ati byabatumye bahu bagenda byaraheze ibyo ni ukuri baza n'ukuri tunoza kubishurira cyo kimwe n'uyu avuga ati bazohindura iki bizoborohera buriya umunyapolitike kenshi abantu barakuzibagira umunyapolitike arashobora gufata ingingo abona iti iyi ni izomfasha kugira ngo nshike ku cyo nemereye abarundi tuzoze rero ugira ngo kuko uriya yagize kuko ngo nanjye niko niza kugira urashobora gusanga kubera ibihe mugezemwo intumbero ingendo igezwe ko ari iyi cyangwa iriya ukabiyufata namananga akarorero kuri twebwe na ba ndadaye mu myaka y'igihumbi kimwe na amajana icyenda na mirongo umunani dufashe ingingo yo gutaha mu burundi twari twari impunzi hariho abatatwumva mbere batuvuze ko n'amajambo menshi cyane mugabo inyuma y'imyaka cumi aho imbuto twabibye kugira ngo demokarasi itangure kuvuga mu burundi igishikiye ko hakaba amatora haba perezida mikiro ndadaye agatsinda afatanyije n'umugambi sawa nyaforodebu muri bamwe nyine bagira batinyirwa mwafashe ntiyari nziza hariho abaje bashobora gutaha kuko twashoboye guhindura ibintu mu burundi aho urashobora gutanga n'ubundi burorero hirya no hino mu gihugu cyangwa mu bindi bihugu rwose mvuze yuko uko byagenze kuri twebwe mu mirongo umunani nane na gatatu ariko bizogenda kuri senare tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na stanislas mwiriwe neza
neza Frederic muriwe neza gera telefone uvuge cyane muri hehe
eh turi mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo Kigali mu Rwanda yego
nagira manze ngushimire Frederic nshimire n'umutumirwa yego
ngo ni cyane kirasi karahanyuze icyo nagira bambwire umutumirwa mhm
ese mu Burundi nko gutora kw'amatora yego aregereje umuntu yemerewe gutora afite imyaka ingahe ese nk'utari mu gihugu we yemerewe kuzatorera aho ari nk'abatari mu gihugu cy'u Burundi nyine ese nagira ngo mbabwire murakoze cyane ndabakunze rya Amerika murakoze cyane rwose eh, perezida ntibantunganya ashobora kuba afite ayo makuru ariko ayo ni amakuru kandi abari mu murwi eh, seni bashobora kuba butangaza cyane kumenya niba You have 37 nibaza ko telefone ya Stanislas yoba icitse ariko reka mu kanya perezida ntibantunganya aragira icyo avuze ku kibazo ashikirije reka ariko imbere yaho duhe n'ijambo Albert mwiriwe neza
rero cyane muraho mwiriwe Albert muri hehe Albert
hello muri hehe
ndi muri Malawi yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
eh icyumviro cyane ni uko amatora azogenda neza kuko kuko nta kibuza ndabona n'ibindi bihugu byitwara nk'uko akarorero nka tanzania ugasanga amatora agenda neza ikibazo gusa ni uko ni uko abantu bakoresha impuza imoto zabo bakareshwa n'abantu bo hanze y'igihugu cyacu ugasanga bakubatumira ibintu bigenda nabi ariko amatora azogenda neza
murakoze Albert reka dusabe perezida ntibantunganya agira icyo avuze ko byashikirijwe na eka ibibazo byashikirijwe na Stanislas abaza imyaka y'abazotora abarekuye gutora eka niba n'abari hanze y'igihugu bazotora Eh, ni ico kibazo ca icumviro ca Albert avuga ko amatora azogenda neza akavuga ko mu gihe abarundi boshiramwo ibintu eka vya emotion ibintu vya vy'akarangamutima eh, amatora ngo ashobora kugenda neza nduge ku ijambo
Eh, murakoze cyane stanislas ikiro cyo abajije nk'uko wabivuze nawe ushobora kwishura abantu bagize umugwi wigenga ujeje gutegura amatora mu burundi mugabo kandi umurundi wese na cane cane bagira ati turarozi hari ivyo atubiza kumenya mu burundi umuntu wese afise imyaka icumi n'umunani wuzuye arafise uburenganzira bwo gutora Eh, hanyuma ifite imyaka mirongo ibiri n'itanu arashobora kwitoza kuba umuhanuzi mu ikomine bigashobora rero nuko ashobora no kwitoza kugira ngo abe musitanteri mu ikomine arashobora kandi kwitoza mu kibanza cy'umushinga mateka ku biraba abasenateri abakenguza amateka umuntu ashobora kwitoza asha imyaka mirongo itatu n'itanu nayo ku kibanza cy'umukuru w'igihugu umuntu ashobora kwitoza asha imyaka mirongo ine hanyuma abatari mu burundi mbere barashobora gutora yego hariho ibitegekanijwe kugira ngo bashobore gutora hari ubuserukizi bw'uburundi kandi hari abarundi benshi bafise ubwo burenganzira hari aho usanga bategekanije ingene bashobora kugenda gutora barumvise n'igihe biyandikisha ko handitswe abatari bake bari hanze inyuma y'igihugu mugabo gusa icyo mbona gishobora kuba kigoye ni kubiraba impunzi kuko iyo umaze kuba impunzi haba hari ikintu cyitwa ubu bwenegihugu utabufise bugufasha kugira ngo utore uba uri munsi y'amabwirizwa agenga agenga ishyirahamwe mpuzamakungu riraba iby'impunzi impunzi rero kenshi na kenshi zizitora mugabo iyo uri umurundi uba mu kindi gihugu utahunze utitwa impunzi urashobora gutora uragenda ahari ubuserukizi bw'uburundi ukiyandikisha hanyuma hageze gutora ukaza ugatora n'amajwi yawe mbere agaharurwa mu yandi
albert ati amatora azogenda neza mu gihe hatoba akarangamutima k'abanyagihugu
ahubwo reka ndamufashe ahubwo reka ndamufashe kugira ngo amatora azogere neza abo bivako bivuga mbere ku bantu bashaka kuzokwitoza bazo kwitoza naho urasanga hariho abari ku butegetsi bagira bati reka dusabe abanyagihugu bazotwongere hakaba n'abandi barindiriye bagira bati mbe natwe ni kuki tutoshikirwa abanyagihugu bakatwizera bakadutora abo ni aba kabiri aba gatatu hari abategura ayo matora bonyine ni ukuvuga uyu mugwi ujejwe umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora muri ya mico nakubwira urwego rw'igihugu urwego rw'intara urwego rw'amakomine hari aba kane n'abo baza guhagararira amatora aba bita mu gifaransa aba bashobora kuva hanze y'igihugu nk'uko bashobora kuva mu gihugu hagati ariko cyane cyane hariho bene burundi kuko bose mvuze benshi usanga bava muri bene burundi rero muri abo bose hatagize uwugira ati ngiye nikwegera ko bakagira batereka dutunganye amatora meza ngira ngo ni wa wundi yavuga ati ibiganiro babyumvikanye neza biri ku murongo neza nta kibuza ko amatora aheza akaba neza
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na samuel mwiriwe neza samuel muri he
ndi mu rwanda mu karere ka kayonza yego akandi kazina ninde akandi kazina kawe ninde
banyita nzanura samuel yego tuga ku ijambo ikibazo cy'imubiro turi kumwe na perezida ntibantunganya yahoze arongoye burundi tukaba turi ko tuvuga ku ibibazo bya politiki bishikirizwa muri iki gihe
maze kumva ibyo amaze kuvuga bafite umurongo mwiza wo gutegura iby'amatora ariko icyo najya nsabe abarundi abarundi nibo ubwabo bafite mu maboko yabo uko bashaka kujyana igihugu muri rusange icyo ntabisabira ni uguha n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi umwanya kugira baganire kugira amatora azagende neza icyo nagira ngo umubaze ese abatavuga rumwe n'ubutegetsi bemera nabo guhagarara amatora urakoze murakoze samuela reka mu kanya icyo kibazo reka n'icyumviro muwashikirije perezida ntibantuganyagira icyo abivuze ko ariko reka tubanze duhe n'ijambo tiyari tiyari mwiriwe neza
buyaro muri aho tiyari
sana amahoro muri hehe
ndi bujumbura ariko sindabumva neza ariko ku byo numvise kuri sije nasomye ingene amatora yogenda neza demiri venti rero ikintu mbona ni uko leta yobanza ikemera gukorana n'abanyepolitike bahunze kuko niyo banyepolitike b'ukuri ba opozisiyo tuzi kandi ugiye kuraba bari basanzwe bahiganwa n'umugambi uri ku butegetsi kuva muri demiri senke kandi iyi migambwe bonyine bishyiriyeho hama ikindi ni uko bokumvikana ku mugwi wa seni mu isitaho ryawo apana ababishyiriyeho bonyine bakabumvikanaho ikindi naco ni uko borekura ari imfungwa za politike bafunzwe kubera ivyiyumviro vyabo nabo nyene bakabarekura bakaja muri politike ko nabo n'abanyepolitike hama ica gatatu ni uko boreka abanyepolitike bakaja ku- ku rubuga bakiyamamaza nk'abandi ubu mu gihugu cy'u Burundi nta muntu umwe ashobora kwambara umwambaro w'umugambwe aturukamwo kiretse sandefudide gusa O- hagize n'uvuga yuko uri mu wundi mugambwe nka senere canke forodebu uba ufite amahirwe make yo kubaho mu burundi urumva ko amatora adashobora kuba meza ngo igihugu kijye mu mutekano ibyo bogira byose batabanje kumvikana ngo banze basubize ku murongo n'izi nsore z'imbanakure nta kintu na kimwe twapfa dushyitseko ahubwo aho kuzoronka amahoro tuzoja mu bisumba ibyo dusanzwe turimwo murakoze murakoze eh, Thierry asa n'utize ko amatora ashobora kugenda neza arashikirije ivyiyumviro i- ibintu abona ko vyo- vyokorwa eh, kugira amatora agende neza eka samuel nawe nyene yavuze ikibazo ikibazo co gushikirana n'abatavuga rumwe na leta perezida ntibantunganya abashikantahe babiri mubabwire iki?
Ha- hari ikintu samuel yavuze samuel wo mu rwanda kayonza yavuze igikorwa cyane kandi nari nakibuze nanje ati abarundi batwewe twita abenegihugu ati n'ubafise mu maboko yabo kazoza ku burundi nibyo kuko urumva iyo hageze kurondera ubutegetsi ubuyobozi bw'igihugu nibo bagenda gusaba amajwi ni ukuvuga rero yuko bataguhaye amajwi atabuyobozi ushaka ushobora kuronka atabukuru ushobora kuronka yavuze ati mbega abatavuga rumwe bazo- na leta bazogira ikibanza ah, kimeze gute ati bemerewe guhagararira amatora niba numvise neza Eh, ikibazo ni ukuri sinokishyura kuko kigenda bijejwe bijejwe wa mugwi seni mugabo woje navuze nti ni ngombwa ushaka kugira amatora abantu bose yizigiye ko abantu bose bizera imigwi ijejwe guhagararira amatora hanyuma Thierry nayo Bujumbura ati leta yokorana gute n'abahunze asa n'uvuga mbere yuko muri politike y'u Burundi eh, ari bo baba bakomeye aha nagira mbere Thierry ko yihenze yafatiye kuki kugira ngo agende bakomeye ko mbona icikana muri politiki ukomeye ari ukugene mugiye mu matora werekana ingene abarundi twizigiye baza yuko no mu bavuga yuko batavuga rumwe na leta woza kubaza ngira ngo abo mushima ko avuze yuko abakomeye ari abo bari hanze bonka bake raba imigambwe iri mu burundi uzi neza kuva muri iyi myaka y'igihumbi n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu amatora abaye urabe abarongoye iyo migambwe urabe abavuga muri iyo migambwe abari hanze uko bangana n'abari ngaha mu gihugu uko bangana aha rero nawe nyene ashaka guterera demokarasi yoza arashishoza neza akabona koko ibintu uko vyifashe jewe ndaba neza nta mugambwe n'umwe mu migambwe ikomeye muri kino gihugu ruti urafise indongozi zawo zose hanze y'igihugu haba namba eh, ivyo rero nivyo umuntu yoraba vyankenerwa eh, umuntu akarabintu tukaza tubiga kuraba ibintu uko biri eh, ntiduhe ubushobozi abantu kandi kuri ubu batabufise eh, sinoja kuvuga ngo naka na naka na naka nongiye kugirira propaganda uca nkuriya mubwo je ndabiravye neza uko yabivuze siko byifashe namba icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose kuraba uko ibintu biri ni ibintu bishobora gufasha cyane cyane eh, mu gihe haba hari nk'ibyo byo guhiganwa mu byerekeye amatora tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na eric mwiriwe neza eric Mwiriwe.
muratwumva
Eh, ndabumva duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro Yego.
yego Eh, mm, mvuga ingozi.
Nihaba hari- Muri Ruhororo.
nihaba hariho iradiyo cyangwa bashize kuri yo parleur nubikure ko turumva amajwi muri background
Mm. nari mfite ikibazo ngomba kubaza abatumire banza ndamukiga abatumire yego
Eh, hanyuma akabazo ka mbere nshaka kubanza kubabaza mbega mu gihe baba bemerewe gukorana na leta y'u Burundi mu matora ya bibiri na mirongo ibiri ni ikihe gishasha ca mbere bogenda gukora bohindura kugira ngo abanyagihugu eh, b'abarundi nabo baharonkere eh, inyungu icya kabiri Hello?
duga ku ijambo turakumva
Eh, icya kabiri nabwira kubaza mbega mu gihe bazaba bemerewe gukorana eh, na leta y'u Burundi mu matora ya- ya- ya beniveni bibiri na mirongo ibiri mbega mu gihe hariho batukwemererwa yuko bakorana impunzi canke abapfungiwe politiki bibiri na cumi na gatanu eh, bafungu- bafungurwa mbega bokwemera gukorana na- na- n- n'iyo leta mw'ayo matora canke bobigenza gute ikibazo cya nyuma nari mfise cyavuga ngo mbega mu gihe bazoba bashaka gukorana na leta y'u Burundi ibyo izo mpunzi byose nibyo navuze bata- bata- ba- batabikoze i- i- leta y'u Burundi itabyemeye mbega ntibemera kubijamwo abazoba bari mu mpunzi eh, ntibazohava babona nabi abari baba abari bakurikiwe mbere nk'uko byari byagenze bibiri na cumi na gatanu kuko Ndash- twashaka kumenya neza mu gihe bazoba bagiye muri leta y'u burundi aba bari ngaha mu mpunzi ko nta kintu kibi bazigira babona abo bantu babakuriye bo hejuru murakoze cyane murakoze eric ni ibibazo mwabaje na mwebwe mwabibajije eh, mufise mu mutwe nk'umu unywanyi canke umutegetsi umuhari senarede ariko nk'uko twabivuze eh, abanyapolitike b'inaribonye bose barashaka kugira ico bavuze cane cane turavye ku kibazo cawe ca mbere aho muvuga ati none nk'imigambo izoja mu matora ika izohindura iki imigambi izoba yinjiye mu matora izohindura iki tutavuze umugambwe canke urunani rumwe eh, mu gihe ah, imigambi itavuga rumwe na leta yo eka yokwemera gukorana na leta y'u Burundi ikibazo c'impunzi batacumvikanye ko n'abapfunzwe vyogenda gute ivyo ni vyiyumviro nka abanyapolitike banonoseye politike y'u Burundi bashaka gushikiriza perezida ntibantunganya
Oye, urakoze frederic erega uca ubona yuko abantu bari barakurikirana ikiganiro cyawe ikiganiro cy'ijwi ry'amerika bifuza kumva abo bantu bo muri senarede bonyine bakaza bakabasigurira kuri ubu mbere na jewe nukwifuza kubumva eh, bariko barasigura neza imvo n'imvano y'iyi ngingo yabo wumva yuko ituma bagira ibibazo byinshi cyane bibaza turumva ko banyotewe eh, ivyiyumviro vyabo tuzobatumira mu minsi iri imbere bafite ibyumviro byabo ni ukuri urabona nk'ubu baba babajije bati gishasha buhindura ati sinobishurira yego Eh, babajije ibyo kuvugana n'impunzi sinobishurira Eh, ni byinshi mugabo gusa ico novuga buriya kuko ndabivuze kare muri politike umunyapolitike araraba igihe agezemwo agafata ingingo mugabo akaba ingingo afashe ishobora kuzosahiriza igihugu nko kuri iki kibazo cy'impunzi umuntu arashobora kwibaza ati mbega hari amatora meza yoshoka mu burundi abahunze inyuma y'ibyaguranye mu mwaka wa bibiri na na cumi na gatanu batabanje guhunguka bica binyibutsa ikibazo twari dufise mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda igihe twe twari dufi- tu- turi mu mugambi sawa nyaprodebu turiko turaharanira demokarasi mu burundi hari abagira bati mbega murashobora kuja mu matora abarundi bahunze bataratahuka mugabo tumaze kuja mu matora hanyuma perezida merikiyoro agatsinda merikiyoro ndadeye agatsinda hanyuma ubwa mbere waba nyasudibu ugatsinda ukaronka intebe nyinshi mu nama nshingamateka nta minsi ibiri yaheze tutabonye abarundi benshi bari bahungiye mu rwanda bari bahungiye muri tanzania bari bahungiye muri congo batahuka ngaha i burundi bagiye gusubwa bagiye gusura komba n'ubwimo bwaciye gukurikira inyuma y'amezi atatu urumva uko guhindura mu ntwara biciye ku barundi bonyine byaratumye abo bari hanze bizigira ubu rero ibi byerekeye ibyo abantu bahindura ejo bundi nari kumwe n'abantugaruka b'abakatolika mu ihwaniro ryabo bari bafise ingozi narabasiguriye icyo umuntu atizwa kwama afite ku mutima imbere y'uko ajya gutora ntugende gutora mu musunikano ntugende gutora ugira ngo reka njye kwirabira abatamba n'ibiki iyo hageze amatora zuriha akanya ubicisha muri ajya amahwaniro bagirisha ariya mamitingi ubicisha mu maradiyo ubicisha hehe kumenya ibyo abo baje kwitoza bemera kuzokorera abantu baho baje kwaka amajwi ari uwitoza imikomine wumvirize neza imigambi bafise
imigambi bafise ari uwitoza mu bashingamateka ubyumvirize na cyane cyane ari uwitoza ku mukuru w'igihugu wumvirize imigambi afitiye igihugu hanyuma uzogende utora urabye imbere ya byose iyo migambi kuko niyo wese ikazogufasha kuraba yuko ibyo yemeye abikora uko nawe ufite kugenda ugapfa gutora gusa runaka namushimye kuko no munsi yambaye ukucye kuriya inyuma bizakugora kumenya ngo ugire uti nzogenda gupima yuko ibyo yemeye abikora gute ibi rero ngo ubwiye ntibibwirwa hose na rede gusa bibwirwa abantu bose bazokwitoza baba abari mu muganga uri ku butegetsi muri kino gihe baba bagira bati harageze natwe yuko twoshikirwa tubisaba abarundi abarundi bazorabe imigambi imigambi nayo ikaba ifatiye ku bigoye abarundi mu gihe cya none kandi ibigoye abarundi mu gihe cya none sinzi ko wogira ngo nshuti kimwe n'ibyari bibagoye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu cyangwa ibyari bibagoye mu bihumbi bibiri na cumi cyangwa ibyari bibagoye mu bihumbi bibiri na gatanu usanga hari byinshi nyawe abarundi genda babwire ndabahanure muze muraraba muze murumviriza haba murabe ko iyo migambi itomotse koko ari imigambi ije izobatuma muva muri izo ngorane muva muri ubwo bukene mufise muri kino gihe bashobore no kubaza ibibazo ku byerekeye iyo migambi nyine
ego ashobora kubibaza nyine bakabibaza nicyo gituma kenshi usanga iyo hageze guhiganwa na cyane cyane ku bariganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'ahantu hari amaradiyo n'ibonesha kure biteye imbere bahora batunganya ibiganiro bihuza abo bagiye kwitoza wewe uri hiyo muri amerika urabibona muri kino gihe nyine muganga wa demokarate hari abantu bashika mirongo ibiri bagenda kuza barasigura hama boro boro hari abagenda bikura bagira bati nyabu hambaye nka babandi bati harababa bati isaha iwacu bakavamwo hakazoshikaho hasigara umuntu we cyangwa babiri baheza bagatorwamo rero n'abigenewe urumva abantu baba bagiye babumviriza baba bagiye babona ibyiyumviro byabo bagiye babona imigambi yabo bagatora rero imigambi imigambi ikaba mu gace umuntu agenda ayivugira agenda ayishyira imbere tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na kwizera mwiriwe neza kwizera muratwumva duga ku ijambo kwizera muratwumva
ndabumva neza muri hehe
ndi mu rwanda ku kacyiru kandi kazina kawe ninde
na john brice john brice duga ku ijambo ikibazo cy'imviro turi ko tuvuga cyane cyane ku by'imviro eka n'imigambi iri kwirashikirizwa ni abanyapolitiki batandukanye barimo abarongoye amashyirahamwe atagira ibyicaro atagira inyungu za politike reka twatumiye umutegetsi yanonosoye politike y'uburundi nawe akaba ari perezida ntibantunganya yahoze atwara uburundi duga ku ijambo ikibazo cy'imviro mu kanya gato
najya ngo mushimire ijwi rya amerika n'uwo mutumirwa mwadutumiriye kugira ngo dusobanurire ibya politiki z'i Burundi mu gihe twitegura kwinjira mu matora ya bibiri na makumyabiri nagira ngo mubaze utubazo hari ibintu yaravuze mu kanya ko mu gihe Burundi bwa butegura amatora batekereza ku barundi bari hanze bagiye hanze nk'impunzi ariko nkaba nibaza ndetse haba hari kwibazwa ikibazo gikomeye uburundi bufite bw'impunzi ko ntigishobora gutinza igihe cy'amatora ni icyo kibazo wenda najya mvuge eh, najya umubaze wenda atekereza iki eh, ku matora agiye gukorwa mu gihugu cy'u Burundi Ah, ko bya- ko igihugu cy'u Burundi byaragaragaye ko mbere yo mbere y'amatora hagiye haba ibintu bitandukanye by'urugambogambo abaho guhindura abayobozi bi- bi- b'ibinyamakuru aho i Burundi abenshi badashyigikiye leta cyangwa se batavuga rumwe na leta bakavuga ko o, ihindurwa ry'abo bayobozi ryaba rifitanye isano no kugira ngo umugambwe uri ku butegetsi wigarurire ibikorwa biri ku bya leta by'ishyaka riri ku butegetsi kandi se eh, byaba bi- bitazagira ingaruka nyuma y'amatora azaba mu burundi wenda hatabaho kumvikana kw'ama- kw'amashyaka cyangwa se imigambi izaba yari i- yaharaniraga imyanya ku- kuba perezida w'i burundi nijye najya ngo munsobanurire murakoze eh, kwizera reka tumuhe ijambo perezida ntibantunganya agira icyo avuze muravuze cyane cyane ku kibazo eh, cyo gutunganya amatora impunzi zikiri hanze kandi ikibazo mu- kitasobanutse neza kivuga ko ah, ariho ah, abarongoye ibinyamakuru bahinduwe reka tumubaze niba ayo makuru yoba yazi
Eh, hari ikibazo navuze c'impunzi nakivuze yuko no mu burundi canke mbere mu banyapolitike canke abandi bagenda bakurikirana ibibazo vyo muri kino gihugu cacu hari abagira bati mbega ayo matora impunzi zitarataha ashobora kugira ico ashitseko gikomeza ukwizera ukwizerana hagati mu burundi rwanda mubwiye kandi yuko koko muko amabwiriza y'igi- y'igihugu cy'u Burundi abitegekanya impunzi nta burenganzira bwo gutora zifite Eh, ariko amatora agenze neza akabyara intwaro ubutegetsi bwiza birashobora gutuma ico kibazo c'impunzi giheza kikaronga inyishu nababwiye ibyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na gatatu igihe eh, hari amatora ubwa mbere inyuma y'imyaka yarenga mirongo ibiri yari iheze eh, uburundi buvuye mu matora ya nyuma mbere yari imyaka ishaka kuri mirongo ibiri n'itanu n'itandatu ubu rero aravuze kandi ikibazo cyo guhindura abantu hirya no hino reka ni ukumenya yuko mu guharanira ubutegetsi iyo bica mu matora umuntu wese agerageza gufata ingingo yibaza ati izi ngingo nizo zizomfasha kugira ngo ndonke amajwi menshi ariko hari aho ubitegura gutyo ugasanga kimwe wagira ngo ushaka gushikako kigezeko eh, ugiye gusoma ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u burundi eh, mu mabwiriza jewe nzi hari aho hategekanije yuko ibyiyumviro byose muri politike mu by'ubutunzi mu by'imibano bitegerezwa kugira uburenganzira bumwe bwo kumvikana mu bimenyeshamakuru byegamiye leta ni ukuvuga iradiyo y'igihugu televiziyo y'igihugu ibinyamakuru byandikwa ubumwe nouveau du burundi n'ibindi kugira ngo ibyo byumviro byose bishobore gushikayo iyo hagezeho amatora umugwi ujejwe gutunganya amatora utegerezwa gutegekanya neza ingene imigambwe yose abahiganwa bose bashobora kuronka uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro vyabo n'umwanya iradiyo.
n'umwanya ungana
n'umwanya ungana aba rero batorwa bakajibwa muri ayo mabanga uzogenda agakora ku biri n'ibyo abarundi bazobona yuko ajanywe n'iyindi ntumbero yegomeye naye ahandi jewe ndabonota ku mwikomo ndabonotera ivyatsi ngo ni uko ari mu mugambi uyu canke uriya bashyize hariya nzomurabira ku vyo azokora Egome.
yakora aja muri ivyo abantu banuganuga ikarivyo tubona ko ashira imbere nzogira nti wahuvye wihenze niyo abikora neza naho nzogira nti raba bwa bundi bamwe bavuga ngo ko wowe uva mu mugambwe uyu n'uyu tuzokora neza uraberetse ko ushobora gukora neza aha nibutse muri kahise ka kino gihugu ngira mvuga izina ryiwe kuko uyu muntu akoze neza no kubivuga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu hariho eh, umushingantahe kanyenkiko anatole yari umukuru w'igisagara ca bujumbura hanyuma rero amatora amaze kuba agahera perezida mirikiyoni adaye yatowe aramwandikira ubutumwa bwo kumukeza Ya- yakoze rero muco bita eh, mu gifaransa le comportement républicain yigengeje nk'uwemera repubulika ati abarundi batoye ntawurinka gushima uko abarundi batoye yego meya mugo mu mugambwe wiwe mugo mu mugambwe wiwe hariho umuntu yitwa mukasi karori yaramwitukiye yaramwitukiye aravuga ngo yagiye eh, gu- gu- gukeza ngo abatowe muri forodebu ngo badasanye umugambwe oya iyo ugiye kwitoza n'ubundi ngenda Ndabona- mbwira abantu yego Ge- genda mu mutima witeguye hamwe uwutsinze nawe ugira uti reka ndamubwire nti watsinze watsindiye abarundi ndagukeje iyo niyo nyifato nziza muri politike ndabona akanya katujanye turafise abanywanyi eh, joseph joseph mwiriwe neza
mwiriwe frederic nkundikize mwiriwe neza akanya gatoya cyane rwose ikibazo y'iciyumviro eee ni akabazo ariko mbanza ndamukirize uwo nyakubahwa silvestre ntibantunganya arakumva tuga ku ijambo
eee nk'umunyapolitike w'inararibonye ni akabazo k'amatsiko yego Eh, ese eh, niba nta tegeko ribakumira namwe mwiteguye gutanga kandidatire muri aya matora y'ibihumbi bibiri na makumyabiri sawa akabazo kanjye ntako murakoze urakoze joseph mu kanya arakwishura kuri ico kibazo ariko reka duhe n'ijambo jean claude jean claude mwiriwe neza
mwiriwe muri higa jean claude
nitwa ngirimana jean claude bakunze kwita zaburoni ndi mu rwanda ndi mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka bugesera umurenge wa juru kagari ka juru umudugudu n'inyamigende Eh, akabazo gatoyi iciyumviro mu kanya gatoya cyane
yego Eh, iki- ikibazo namubaza Mhm.
ese ko mu rwanda iyo amatora ageze tubona aba muri demokarasi halo duga ku ijambo turakumva
Eh, hanyuma rero igihe cy'amatora mu burundi cyagera hakaba imyivumbagatanyo ese abona demokarasi ikurikizwa mu gihugu cy'u burundi cyangwa ni ukuyumva mu magambo gusa nicyo namubaza murakoze murakoze eh, jean claude reka duhe n'ijambo kandi david david mwiriwe neza
ndabumva neza egome ikibazo cyiyumviro
ndabanje gusuhuza mene cyubahiro ntibantunganya kuko si ubwa mbere dore kuri platform ya voa egome hanyuma akabazo namubaza eh, abari ku buyobozi mu burundi Mhm.
bakunze kuvuga ko abantu bari muri senarede cyangwa bahunze ubutegetsi cyangwa bari muri opposition baba bashaka ubutegetsi bafite inyota y'ubutegetsi ntibazane rero siko hari ababa barahunze basanzwe bafite imyanya y'ubutegetsi tuzaba ari aba visi perezida abatoza abaminisitiri kubera imivugo nk'iyo ngiyo ikomeza kandi n'ubundi mu ku- mu- mu kutemeranya na- n'ubutegetsi ibyo gukora bari ku butegetsi eh, imvugo nk'iyo ngiyo yakosorwa gute ko n'ubundi baba atari ubutegetsi bari ba- babuze bajya kubuta bakomoka icyo murakoze kibazo navuga murakoze joseph eh, perezida ntibantunganya ikibazo cya mbere cya joseph eh, abaza niba eh, muzo kwitoza eh, n'ikibazo cya eh, jean claude avuga ko muri demokarasi eh, mu rwanda ha- iyo hageze amatora eh, eka demokarasi yibonekeza mu gihe mu burundi hacaba imyiyerekano akaba hari rero na david ikibazo cyo cya nyuma imvugo z'uko abanyapolitiki batavuga umwe na leta bari ko barondera kenshi na kenshi ubutegetsi kandi bari babusanganywe iduga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ibyo bibazo bitatu
yego jewe uyu mwaka mfite imyaka mirongo itandatu n'itatu ni ukuvuga yuko mfite imyaka indekurira ubwa mbere ho gutora kuko ndabumva ko ntegereje imyaka cumi n'umunani ubwa kabiri mu biraba imyaka nta kibazo na kimwe cyo kwitoza mfashe imyaka ikwiye hanyuma mu biraba ibindi eh, ufatiye ku bisabwa n'amategeko ndibaza ko kugeza uyu munsi atana hamwe jewe nimiriwe kwitoza ariko rero si kuri iradiyo y'ijwi rya amerika noza kuvuga ngo nzokwitoza aha cyangwa izo kwitoza aha ubitangaje Eh, ubitangaje kuri iyi ya- radiyo ya- tw- aho biva.
ubitangaje kuri iyi radiyo perezida tworyoherwa
oya nihagira umuntu azobitangaza ibyo azotangaza aramutse ari ibyo azokora umutegetsi azobivuga.
wese Eh, afite iyo migambi i- abitubwiye kuri radiyo ijwi rya amerika tukaronka iyo nkuru bwa mbere uwo mutegetsi wese tu- twabishima uwo ari we wese
Ibi- nibyashika bazobabwira bikeneye nuko hanyuma rero tuje kubibaza ahubwo nicyo cyo curumva yuko coroshe Eh, ati mu rwanda hariho demokarasi ati mbwa mu burundi harakunda kuba imyivanga i- ibyo kwivangatanya sinzi eh, ngira ngo bashaka kuvuga bimwe byo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu siko byamye biba mu burundi Eh, egome icyo yovuga gusa nuko mu burundi inyuma y'amatora yagiye aba kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe amatora yagiye akurikirana n'ingorane twarabonye ingorane zakurikiye inyuma y'amatora yo mu mirongo itandatu na rimwe aho baca bagandagura umuganwa rudoviko rwagatore twarabonye ingorane zakurikiye amatora yo mu mirongo itandatu na gatanu Eh, imbere yaho habaye igandagurwa ry'umushikiranganji wa mbere cyerigenda ndumwe hanyuma yaho y'ayo matora hari ingorane zatikije inganda mu gihugu twarabonye ibyabaye inyuma y'amatora ya mirongo icenda na gatatu naho nyine hari ingorane ariko mu bihumbi bibiri na gatanu nta ngorane zabaye mu bihumbi bibiri na cumi hari abavuye mu matora baranka kubandanya kandi aha agenda bavuga nti barafashije umugambwe CNDD-FDD gutsinda ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harabaye ingorane koko zari zishingiye ku byo abantu bagenda bum- biyumvira aho bahagaze ku vyerekeye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu petero nkurunziza egome ari ariko ariko jewe tubaza yuko ibyo byose ari byo abantu utegereje gukuramwo eh, gukuramwo eh, inyishu inyishu y'ingendo yabo kugira Kugira ngo ngo amatora- amatora ubu azabyara ibintu vyiza Yego, Ico cane cane ngira ngo amatora y'imirije.
vyerekeye- yego ibyo muri vyo muri Ngo- jenared nabo ndabona bari ku akanya butegetsi.
katujanye eh, perezida Eh, bari ntibantunganya ku butegetsi. Ndahe- ndahejeje Yego.
abari ku butegetsi birashika si mu burundi gusa urashobora gusanga umuntu ejo yari ngaha hirya ejo akaba ngaha ejo ya- ya- yari mu bubanza bwa ku butegetsi hama ugasanga agiye muri opposition ivyo ni ibintu bishika igihambaye gusa nuko umuntu wese agenda abikora eh, iyo agiye guhiganwa yubaha akubahiriza amabwirizwa y'igihugu Eh, akabazo ka nyuma kerekeye cane cane eh, amakuru yatangajwe eh, n'abandi barundi bahurikiye eka mu muhari mushasha umuhari mushasha basavye ko eka eh, inama mpuzamakungu ijejwe umutekano yoremera uburundi kugira ngo eh, bwunguruze amatora eka uwo muhari ukaba wavuze kandi ko horungikwa n'inteko ivyo bibazo mwavyakiriye gute
jewe tu taho mpagaze ni ukuta turatera imbere igihugu aho kigeze wogira uti uno munsi ndahagaritse amatora uyu munsi mbega uburundi mu mwaka uza bwotwagwa gute mwoca mugenda muri bimwe byasokwe niruze byo kugira ngo mbega hoba intwaro mfata kibanza gute narabaye mu ntwara mfata kibanza inyuma y'utugwamiye kiyo ndadaye ndabona ingene ibintu bigoye siyo nzira nziza ahubwo icyo abantu boharanira muri aya mezi munani asigaye kugira ngo matora abe ni uko umurundi wese mwe nadondagura ni ukuri wo kwiyugurura umuti- umutima kugira ngo haba hari ibibazo bagenda bironderera umuti mugabo bareke bene burundi bitorere bonyene abazobarongora mugabo mu mahiganwa asukuye neza kugurura kugira ngo bafate imitima ingingo yo guhagarika amatora iyo sinzira nzi ndagatonyi ntawe ndoyihanura jewe perezida ntibantunganya kugurura imitima ni ikintu gihambaye cyane rwose ni akamo gakomeye muteye perezida silvestre ntibantunganye ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muhe ikiganiro iradiyo ijwi ry'amerika turashimiye enjeniyeri wa makirin yadufashe mu buryo bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na fatukarara yegeranije ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwateye akamo mukashikiriza ivyiyumviro vyanyu eka n'ibibazo vyanyu Eh, turashimiye n'aba nywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bose bakurikiranye ikiganiro cacu muri isanga mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese